turizera eh, bivuye mu mutima ano majambo duhejeje kuririmba na cyane cyane mu gitero aho umuririmbyi aririmba akavuga ati yesu Kristo- yesu yapfuye ku bwawe yesu yapfuye ku bwanje ego umwami yapfuye ku bwacu twese imana ishimwe yapfuye ku bwa- ku bwanje murazi imbere y'uko apfa Und das möchten wir jetzt lesen.
yarasenze isengesho nashaka tubisome muri yohana cumi n'indwi ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana igice cumi- igice cumi n'indwi ni isengesho ry'umwami wacu yesu kirisito redete ich haravugwa ngaha ku murongo wa mbere seine Augen zum Himmel empor und betete. Vater, yesu avuze ivyo arangamiza mu ijuru ati data igihe kirashitse shimagiza umwana wawe ngo umwana agushimagize du hast ihm ja Macht nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise umubiri bose ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo budashira ewiges Leben gebe. Darin besteht umurongo wa aber gatatu ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe imana yonyine y'ukuri wahren Gott.
n'uwo watumye yesu kirisito
Ich habe dich hier nagushimagije mu isi nonoseye igikorwa wampaye gukora dessen Vollführung du mir aufgetragen hast. Und jetzt murongo wa verherrliche gatanu du nanone data ushimagizanye nawe ngushimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa Ich habe deinen Namen murongo wa gatandatu nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu b'isi dir gehören sie an bari abawe urabampa kandi bitondeye ijambo ryawe gehalten. Jetzt haben sie murongo w'indwi none bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe erkannte, die murongo wi- murongo w'umunani habe ich ihnen gegeben.
nuko kuko amajambo wampaye nayabahaye nabo barayakira In Wahrheit erkannt, bamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe ausgegangen bakizera ko ari wewe wantumye dass du es bist, dass du es bist, der mich gesandt hat. Ich murongo w'icenda ndabasabira sinsabira ab'isi ariko nsabira abo wampaye Denn sie sind dein Eigentum.
n'ibyawe na eh, eh, kuko ari abawe murongo w'icumi kandi ibyanje byose ni ibyawe n'ibyawe nabyo ni ibyanje In ihnen kandi worden.
nashimagijwe muri bo Nicht mehr in der Welt, umurongo wa cumi na rimwe sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi während ich zu dir gehe.
nanjye ndaje kuri wewe data wera ubazigamire mu izina ryawe wampaye
Damit sie eins seien, ngo babe umwe nk'uko natwe turi ich in murongo ihrem wa cumi na kabiri nkiri muri bo nabazigamiye mu izina ryawe wampaye erhalten und habe sie ntarabashibamye ko kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi atari wa mwana wo gupfa rubi dem Sohne kugira ngo ibyanditswe erfüllt.
bishike Jetzt aber gehe ich zu dir und rede dies noch in cumi na gatatu ariko noneho ndaje kuri wewe kandi bimvuga ndi mu isi kugira ngo bagire umunezero wanje Strahle.
wuzure muri bo Habe ihnen dein Wort gegeben.
murongo wa cumi na kane nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanka kuko atari ab'isi wie auch ich nicht.
nk'uko nanje ntari uw'isi Ich bitte, cumi na gatanu singusaba ngo ubakure mu isi
sondern ariko ngo ubarinde wa mubi zu behüten. Sie gehören nicht zur Welt.
cumi na gatandatu si ab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi cumi n'indwi ubeze mu kuri ijambo ryawe niryo kuri Wie du mich nk'uko wantumye mu isi niko nanje nabatumye mu isi und für sie cumi n'icyenda kandi nanje niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mu kuri Ich bitte aber nicht für diese allein, sinsabira aba gusa ariko ndasabira n'abazonyizera ku bw'ijambo ryaba dass sie alle ein mirongo na rimwe kugira ngo bose babe umwe nk'uko we data uri muri jewe nanjye nkaba muri wewe ngo nabo abe ariko baba muri twebwe ngo isi yizere ko ari wowe wantumye na- mirongo na kabiri nanjye nabahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe eins sind. Ich in ihnen und du in mir, jewe mbe muri bo nawe muri jewe ngo bahingurwe babe umwe kugira ngo isi imenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze mirongo irindwi na kane data abo wampaye ndagomba ko aho ndi nabo bahabana nanje du mir gegeben hast. Damit sie ngo meine barabe ubwiza Herrlichkeit bwanje wampaye verliehen hast. Denn du Kuko- hast mir schon vor der kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashyirwaho rechter Vater datugororotse mirongo ine na gatanu datugororotse isi ntiyakumenye ariko jewe narakumenye n'aba nabo bamenye ko ari wewe wantumye ihnen deinen Namen mirongo ine na gatandatu nabamenyesha izina ryawe kandi nzoribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanje mbe muri bo Lob und Dank sei dem Herrn.
umwami ashimwe ku bw'ijambo ry'iwe ryera ku bw'i- ku bw'iri sengesho umwami yadusengeye yaritayeho abiwe gushyira ku iherezo maze aca asengera isengesho riduga ku mana kuri se nk'uko byanditswe hano Alles das yavuze yavuze ibyari bikenewe byose von Anfang an wusste kuva ku ntango yari azi ich, was sein wird.
ibyari bigiye kuba ibyari bigiye kuba yari azi ko umwana wo kurimbuka a- ariho yari ari byose yari abizi uko niko yasabye yasenze kandi acakora byose ku bw'abiwe aravuga ati sisengeye aba gusa ariko nsengeye n'abazokwizera ku bw'ijambo ryaba Brüder und Schwestern, bene data na bashiki bacu turizera n'imitima yacu yose ko imana yari muri kirisito kandi ko yacunguye abari mu isi kandi nk'uko twaririmbye hano ngo yesu yapfuye ku bwawe yesu yapfuye ku bwanje ego umwami yarapfuye ku bwacu twese er starb für mich.
anashimwe yapfuye ku bwanje ni byiza cyane Eh, eh, ashimwe kandi turashima izina ryiwe ubu rero duhaguruke kugira ngo dusenge twese hamwe Himmlischer Vater, data wa twese uri mu ijuru turagushimiye bivuye ku mutima ku bwa kino gihe cy'ubuntu kuno mugoroba turagushimiye kwa kino gikorane turagushimiye mwami kubona wagarukanye mwe data ari muzima hagati yacu turanezerewe mwami tuguhaye icyubahiro ishimwe kandi turagusenga mana turagushimiye cyane mwami eh, ku- ku- hagati yacu kubona dushoboye guhurira hano twese hamwe kuko mwami waduhamagaye waduhamagaye imbere y'uko isi n'ijuru biremwa twarahiswemwo waradutoye mwami waradusengeye imbere y'uko tunavuka wari waratubonye mwami ko tuzoza kandi ko tuzoba turi hano warabonye na kino gihe cyo kuno mugoroba waduhaye byose mwami mbere n'ijambo ryawe muri mis- misi y'iherezo waritumenyeshe mu buryo bw'ubushobozi auch wir dürfen kandi natwe mwami turashobora kwizera nk'uko abandi bizeye mwami ko warungitswe natwe turashobora kubona ko waturungikiye umukozi wawe muri minsi intumwa yawe kandi ukaturungikira ijambo ryawe kandi muri ino minsi wa- wa- ura- urafise intumwa warungitse mwami kugira ngo dushobore kugabura ijambo ryawe ririgaburira abantu bawe turagushimiye kandi turaguhesha icyubahiro kuri uno mugoroba mana yo kwizigirwa turagusabye kugira ngo uze u- aha- muri- mu- kuri uno mugoroba wakira ibifite uburenganzira Bitte deines Volkes kuri uno mugoroba mu buzima bwacu no hagati y'abantu bawe nuhezagire mwenda data mukunda wagarukanye muhira nuhezagire byose uhezagire abashaka kumva ijambo ryawe mana ntituri Eh, turi hano kugira ngo twumve ijambo ryawe no kuguhisha icyubahiro kandi twongere tugusenge mwami und die Anbetung, Herr.
mwami mwami turagusabye kugira ngo ushire kure ibintu byose bitakubereye ibi byo tubuza amahoro mwami ubikureho mwami nta kindi dukeneye kumva atari amajambo yawe ibyo ukeneye kutubwira mwami turazi yuko waduze ariko watusigiye ijambo ryawe mwami turanezerewe Eh, kandi turabigushimiye mana yo kwizigirwa dukeneye kuku no ku mana yo kwizigirwa dukeneye kuza ngo tugusabe dusengere mushiki wacu mwami urazi umubabaro arimwo urazi mwami bitagenda neza mu buzima bwiwe kandi kandi wewe niwe muganga mukuru kandi niwe mutabazi mukuru akomeye turagusenze kandi turagusabye mwami kugira ngo ukore kuri mushiki wacu muri uno mwanya mwami kandi ukeneye kwigaragaza nk'umuganga mukuru mwami mwami we iby'imbibe ntu- nta mbibe uzi nta mbibe uzi haba mu budage bwo mu buseruko cyangwa mu burusiya aho ariho hose uri- uri wa wundi izina ryawe nirishimwe izina ryawe ryere izina rya yesu haleluya Amen.
amen
Wir setzen amen twicare
Dank sei dem Herrn.
dushimire umwami ku bw'amahirwe dufise duhawe gushobora kuba hano kugira ngo dushobore gusenga Dank für alles, was kugira ngo dushimire imana yacu wir gelernt eh, kuko eh, ku byo ikorera abantu- abana b'abantu ibyo abantu bakora byo bizoshira haben, bleibt ewig.
ariko ibyo imana ikora biba- bihora biba bidashyira Sagen kandi turashobora kuvuga ko yakoze ibintu bikomeye cyane sind nicht immer ntibama imana ntiyamirondera abantu benshi ariko irondera bake beza Gott imana einen, wo immer er sie findet.
ahantu hose iriko irondera bayo aho ishobora kubakura i- ishobora kubasanga ikugurura imiryango igakiza igahezagira kandi ikishurira abayirondera Kurz fassen.
nashaka kuvuga make eh, nsome eh, ijambo rimwe gusa murazi yuko niba ngarutse eh, turumva ibintu byinshi kandi ibyo bintu ntibitunezera Am besten ist es, icyo bakiza ni uko ataco no kwigira numva ntihagire n'icyo nongera kubona ariko nkitaho imana gusa nkinjira rwose mu ijambo ryayo nkava mu gisagara kimwe njya mu kindi nkava mu gikorane njya mu kindi eh, kugira ngo nshobore gukorera umwami ist das Beste.
icyo nicyo kintu cyiza kiriho Wenn ihr etwas hört, jeder Mensch ist noch Mensch.
I- iyo twumvise ibintu umuntu wese tw- turi abantu akenshi turababara tugatangara tukibaza tuti ni ryari umugwanizi azoheba akatureka Ich musste
Eh, byabaye ngombwa yuko mpagarara gatoyi eh, navuganye gatoyi namwe ndata arthur wenn man Eh, so kandi iyo twumvise eh, ibintu nk'ivyo
ein bidukora ko eh, ak- man kandi akenshi ugasangana amajambo ababaje y'ibinyoma halbe Wahrheiten watagira mu kuri irgendwie schmeckt, biba ari ibintu bibabaje cyane kandi umuntu akabona yuko satani at- a- abandi arabareka bakaguma mu mahoro beruhigen, ariko nta- ntakeneye gutekereza nk'aho umengo hari ikibi namukoreye jewe nta kibi nakoreye satani die heraus icyo nkora gusa ni ukwibutsa ab'imana yahamagaye kubwira ab'imana ni uguhamagara- ni ugu- ni ukuhamagara ab'imana yaha- yatoye kuva isi n'ijuru bitararemwa nta kindi kintu nkora abiwa ba satani njye ntabo nkorako yari akwiye kundeka ngatekana sibyo none Eh, nta n'umwe mu biwe ntwara icyo nkora ni nk'abandi bakozi b'imana mpamagara abana b'imana ata- abandi sindabahamagara Nti- no kumva ntibanyumva Johannes Evangelium mit twasome kandi twumvise mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana ko umwami imana i- imana yacu yakunze abiwe und vergrößert.
kandi ko yabageneye ubugingo kuzobona ubwiza bwiwe kuva isi n'ijuru bitararemwa kuzobona ubwiza bw'imana imbere ko isi n'ijuru biremwa kandi muri matayo cumi na gatatu hariyo ababibyi babiri umwe yabibye imbuto nziza ni ukuvuga abana b'ubwami mu gihe abantu bari baryamye wundi aca biba imbuto mbi ni ukuvuga ni abana ba wa mubi Feindes. Sind also zwei verschiedene.
hano rero ni imbuto zibiri zidasa zitandukanye kandi zose zikura zikura zibangabanga kuko ari zibiri nta na rimwe twi- twabwira abantu ibihumbi twabwira abantu amajyana twabwira abantu cumi na bangahe U- ni- ni- ntidushobora gusohora umuntu atahamagawe n'imana ntibishoboka Das geht gar nicht. Wir haben Gottes Wort und Gottes Wort ist ein dufite ijambo ry'imana kandi ijambo ry'imana ni umuhamagaro uva ku mana abandi ntibashobora kuwumva barashobora eh, rimwe na rimwe kumva n'amatwi yabo ariko ntibashobora kwizeresha imitima yabo und nicht im ganzen Ba- kandi ntibashobora gukurikira imana Zukunftsgeschichte igihe nasoma igihe nasoma inkuru zo kugaragazwa k'umwa- k'umwami wacu uno munsi haranditswe mu mirongo ya nyuma hano muri matayo igice cya kane eh, umurongo w'icumi n'uw'icumi na rimwe Da antwortete ihm Jesus.
Eh, buno yesu aramubwira ati mva ko satani kuko vyanditswe kuko vyanditswe Deinen Gott.
ngo uhoraho imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyene Nun ließ der Eh, von ihm ab.
eh, eh, eh, eh, maze umugwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera
Ich musste so daran denken, dass nategerezwa kwibuka inkuru z'ukugeragezwa k'umwami wacu ko ko byari bifise intango kandi byari bifise n'iherezo der Teufel hatte sich wa mugwanizi yasimbiye ku mwami wacu n'inkomezi nyinshi a- yari akeneye kumutembagaza mu buryo cyangwa buriya ariko kuhereza umwami yaramubwiye ati satani mvako kuko oder weg von mvako mvako satani kuko handitswe ngo ngora imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyine ndibaza ko umwami azobish- azoshobora kandi niwe azokangira umwansi
Denn es geht nicht.
kuko ibisigeho bihagaze ko ndababwije ukuri Es könnte Müller arashobora kuba ari umuntu asya cyangwa umugore wiwe umuntu afite imashini yo gusya niba imana yahamagaye umuntu afite imashini a- akoresha imashini yo gusya kugira ngo akore igikorwa cyayo muri kino gihe muri icyo gihe rero uwo muntu yaba uwo muntu cyangwa umugore ni ukuvuga ngo uwo uwo ari we wese umwami yahamagaye azogwanywa na satani nicyo gituma ndabasabye mwemere ibyo ndiko ndavuga ibi ntibiraba umuntu ku ruhande rwiwe ahubwo ibi biraba igikorwa cy'imana kandi n'intambara yo mu buryo bw'imwemu kandi iyi ntambara ntibera mu birere ariko iyo ntambara ibera hano ku isi hilft dem Fenster. steht hier.
Eh, muri uno murongo wa cumi na rimwe haranditswe ngo Ließ der ngo Teufel wa mugwanizi acaramureka gefiel mir am besten. Nun ließ der iri jambo eh, iri jambo narikunze cyane Engel traten zu ihm, umurongo wa cumi na rimwe maze umugwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera dass der Teufel ibyo nibyo nifuza yuko wa mugwanizi atureka ansieht, dass es keinen Zweck hat.
atahure yuko ataco bimaze kandi abamarayika maze baze badukorere
Das, das äh, war das Ah, Ende.
hari iri ryari iherezo ry'i- i- i- ryari iherezo ry'inkuru zo kugeragezwa iherezo ry'inkuru zo kugeragezwa k'umwami wacu eh, ni uko satani yahavuye amureka maze abamarayika baraza baramukorera Dienste geleistet hat. Und dieses Wort wurde iri jambo ryambereye eh, nk'ihumure nk'iryo kumpoza natürlich da. Denn jeder ariko hari ikintu nifuza kiri muri jewe und eh, umuntu wese burya ariho kuko agatsika gitera doch ariko ikigeragezo cyotuma acika kiri ku gwembe kandi eh, gifashwe n'akantu ubusa zugeben,
Eh, ibyo turabyemera der Feind tutahigimanze ariko umwansi natekerenze atahure atahure ko atazo atana kimwe azogira abana abantu b'imana ashobora kubakorera ibibi byinshi nibyo ariko na nta mu b'imana yageneye ubugingo bu- kudora ubwiza bw'imana imbere y'uko isi n'ijuru biremwa nta n'umwe azohara nta n'umwe azobura gelesen, er hat natürlich twakurikiye guso- gusomwa umwami yavuze ati sisengera bisi
zur Sache aho tuza twumva n- ko hari abantu ba- batagenewe ya mahigwe ariko kubo uwamaye imbere y'uko isi iremwa und wir wissen, wie kandi turazi i- ni kangahe yashimangiye icyo kintu yuko imbere y'uko isi iremwa twari twaratowe n'imana kugira ngo tube abahungu n'abakobwa b'imana kandi dushobore kuzoraba ubwiza bw'umwami Lasst es uns ariko doch zu einem gemeinsamen tukigira ikintu kiturajya ishinga twese Gebet igihe ikintu- kandi dusenge kugira ngo uno murongo wo muri bibiliya ushyitswe vuba kugira ngo satani wamugwaniza ateyomoke maze abamarayika baze badukorere
Ihr werdet sagen, sollen mwavuga muti abamarayika babwirizwa kuza maze bakadukorera ego barashobora kuza bakabikora ego ibyo ntacyo bizodutwara haba kuri twebwe eh, haranditswe mu heburayi igice cya mbere kandi ashaka kubisoma heburayi igice cya mbere geschrieben wohl wörtlich, eh, haranditswe eh, yuko abamarayika barungikwa eh, kugira ngo baze gukorera aba- abazoragwa ein eh, ubugingo abaheburayo igice cya cumi- igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri zu mirongo cumi na gatatu na cumi na kane Himmel hätte er ferner jemals gesagt, ariko ninde mu bamarayika yigeze kubarira Rechten, ati cara iburyo bwanje ushitse Füße.
aho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi y'ibirenge byawe mbega abamarayika bose si mwe muziyikorera Ausgesandt, zitumwa gukora igikorwa ku bw'abazoragwa agakiza welche die Rettung oder die Seligkeit oder das Heil ererben sollen.
Bazo- ehm, ku bw'abazoragwa agakiza 14 steht, umurongo wa cumi na kane mbega abamarayika bose si mwe muzikorera zitumwa gukora igikorwa ku bw'abazoragwa ijambo gukorerwa n'ijambo risobanuwe neza ba unseren Begriffen etwas zitumwa gukora ni ikintu gi- mu mu mvugo yacu ni ikintu gitandukanye ariko abantu aha ni ngo ni mwe muzikorera zitumwa gukora igikorwa ku bw'abazoragwa agakiza aya majambo abiri aya majambo abiri yaje yanjemwo maze kwiyumvira ibyo umwansi yibwira muri we wohl im Sinn hat. Er, ibyo yibwira muri we er wird sicherlich azomenya nta nkeka azobimenya ariko sinzi nimba azi byose imana nizi byose ibyo ndabizi ariko umwansi azi gusa ibyo azi nyene nta kindi kirenze ibyo ariko yategerezwa kumenya ikintu kimwe dass Gott eine Blüte imana irafise umukuku umu- abantu ya- yacunguje amaraso kandi umwansi yaratakaje uburenganzira kuri uwo mukumbi kuri abo bantu bacunguwe n'amaraso yaratakaje uburenganzira ibihe byose arashobora kubarega arashobora gukora ibyo ashaka seinen.
ariko azogumana na- umwami azogumana n'abiwe umwansi azoba indava y'ibirenge by'umwami kandi umwami azonesha ari kumwe n'abiwe bose
Wenn ich eine Privat iyo aba na- iyo aba- iyo mba nari umuntu yigenga ha, n- no kwicaye maze nkabwira sata wamugwaniza nti nawe niwicare Ah, rero iyo umuntu ahagurutse mu izina ry'umwami n- satani nawe und acahaguruka das ist im Grunde genommen, kandi ibyo wenn man ibyo ntibitangaje betrachtet, iyo tusome muri bibiliya nta ntakitangaje wollen wir gemeinsam twizere kandi dusengere twese hamwe dass Gott.
kugira ngo imana yishyure amasengesho Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist doch kandi ikintu kibabaje gishobora kudushikira Zeit.
muri ino minsi y'iherezo Je von letzten Stunden eh, nimba tumaze kuvuga ku masaha ya nyuma cyangwa iminsi ya nyuma können wir ubu ubu tura- ubu rero turashobora kuvuga ku minota ya nyuma n'amasegonda ya nyuma imbere y'ukuza k'umwami Und wenn wir diese Zeit, kandi kostbarste Zeit, kandi nitutakoresha uyu neza uyu mwanya dufise umwanya w'igiciro dufise kandi niba tudashobora kuwucungura nk'uko twabwirizwa kubikora kugira ngo abanyuma bashobore guhamagarwa dann davon none mubona twaba twungutse iki haben wir als ni igiki twoba twungutse twebwe nk'abizera dutumye ubuzima bw'abandi bugira ingorane mbega none twaba twungutse iki twebwe nk'abizera dukoze eh, dukoze ibiri ko birakorwa nk'iby'abandi bakora None twaba twungutse iki ist doch der Teufel.
udutwenga ni wa mugwanizi kuko we biramworohera Das gehört vielleicht nicht ganz hin.
muri iyi minsi ihereze- muri iyi minsi iheze eh, hari ibintu naronse bidafite ikibanza hano ibintu inyandiko eh, ku bintu tutategerezwa kuvugira hano Sagen kann, ubonye ukuntu imwemu y'ikibi eh, der böse ikorera mu banyamadini in religiöser Gestalt äh, tätig ist. Man kann das hier gar nicht so.
Eh, ntidushobora kubivugira hano ariko mu isi yose eh, mu isi yose Dass Gott ndizera ko imana nk'uko nabivuze mu kanya gaheze izone izotuneshereza muri byose Aber wir müssen ariko rero tubwirizwa kubaho muri kino gihe tubwirizwa kubaho- kubaho muri kino gihe die Hand Gottes aho tukumva ko ukuboko kw'imana ah, ku buryo eh, dass wir u- umwami wenyine ah, kugeza aho umwami wenyine ubwiwe aca inzira kugira ngo dushobore kuyikorera twidegemye atangorane auseinander Eh, ntege- niba ntegerezwa guhangana n'ibyo byose none ni igiki nsigaje gukora Wie soll ich mich Gott zur Verfügung stellen?
Eh, ni gute no kwishyira mu biganza by'imana kugira ngo inkoreshe ntushobora gute kuyikorera ndabikora nta nkeka ndabikora ariko umubabaro Kaum jemand.
umubabaro mfise nta wundi ashobora kuwumva Ich möchte Gott nashaka alle letzten Abschnitte gukorera imana eh, ganz eh, mu buzima mu- igi- mu gice cy'ubuzima nsigaranye kubaho ngana ku isi mit der Hingabe Eh, nkoresheje eh, ndayishikaniye umutima wanjye wose n'ibiri muri jewe byose Vollendung.
nashaka kandi kuzobona iherezo ry'igikorwa cy'imana no kuzibonera Das intsinzi y'imana Gerechte als der yo wahrhaftige igororotse y'ukuri Volke, den ndabe intsinzi yayo iri kumwe n'abantu bayo der Sieger von yo we yaneshereje igorogota ntiyanesheje ntiyanesheje gusa kandi ngo yongere aduhe insinzi si ibyo gusa yakoze ahubwo yaranesheje ku bwawe no ku bwanje iyo nsinzi ikirongere yayidu- ira- arayiduha ku- wewe na jewe agakiza gashyitse nk'uko wa muririmbyi yabiririmbye eh, kandi bibiliya ibyigisha kandi aho gakiza gashyitse kari muri kirisito wanesheje dushaka kukaronka maze dutere tuje imbere dufite ibyizigiro mu kwizera ndizigira yuko nk'uko nabivuze ko eh, vuba Zukunft.
umwanzi azoruhira guteshwa te Und dass der Herr kandi umwami seine Engel eh, mbere n'abamarayika biwe bazoshobora kuza badukorere äh, wir Umumarayika- byose birashoboka umumarayika yaraje kuri zakariya yara eh, onusiyo, nta mumarayika turindiriye kandi dukeneye kwigwa turabisaba ariko ku mana byose birashoboka kandi ibyo ntangaza ko imana ikoze ibintu bidasanzwe mu bantu bayo muri kino gihe muri icyo gihe- kino gihe cy'iherezo ariko ku bw'ibyo birakenewe yuko birakenewe yuko itwishyurira
schwer dienen.
dushobore kuyikorera atangorane dufite mu mitima yacu Ich hoffe, kandi nibyo nifuza ndize ndibaza yuko ne- e- e- ubuhanuzi wa u- u- ibyavugishijwe wa mutamakazi muka jackson yavugishijwe hariya muri afurika y'epfo eh, inyuma y'ikorane Eh, kuri bo cyari ikintu kidasanzwe eh, kuko bari bakurikiye itegeko ryo gutoza ah, amashikanwa eh, eh, yo- yo- yo- yo- yo- yuko impano zibanza gukora imbere y'uko ikorana gitangura hari ahantu nabyanditswe naciye nabyandika Ha- hari handitse yuko banditse yuko imana izonshumbusha kabiri ku bw'ubuntu umunezero bo n'ibyo mfise byose imana izonshumbusha kabiri ku bw'ubuntu umunezero wo n'ibyo mfise byose meinetwillen. Glaubt es mir.
Izo das bin- wünsche ich mir, kandi des Volkes Gott.
nibyo nifuza si jyewe jenyine ndanabyifu- nda kubw'urukundo nkunda abantu ndabibifuriza mwe- mwese iyo abana- abakozi b'imana bahawe ikintu niko nako bagitanga kandi iyo bagihawe niko n'abantu baca bahezagirwa iyo bagira icyo bahabwa baca- abantu nabo barahezagirwa Eh, em, ndazi ko imana yaduhaye byinshi kandi ndazi yuko imana igifite byinshi byo kuduha kandi uko iduha niko natwe dushobora kubwira abantu Und er sagt, er will uns ira- i- ivu- ivuga yuko ikeneye kuduha umusesekara ibisesekara kandi nicyo gituma dushaka gusenga kandi ukeneye no kwizera ndabashimiye bivuye ku mutima die Gebete amasengesho mwasengeye und auch ausruhen sollen. Aber byari ku- nari nkeneye kuruhuka uno munsi ariko ibi bintu ndababwiye ndabihawe ndiko ndaza nategereza kubyiyumvira ko uno munsi ni kuwa gatanu narinzi ngo ndaru- na- na- niyumvire ndavuga nti sinoruhuka hari igikorane ntibishoboka ndashimira ndaba- ndashimira Mana kubona ndi hano kandi abifurije bivuye ku mutima umugisha uva ku Mana amen duhaguruke dusenge data turagushimiye bivuye ku mutima ku bwa kino gihe cy'ubuntu mwami tuje kuri wewe twese hamwe we mana mwami turasenze kugira ngo ikibi verliere.
kibura uburenganzira gi- gi- cyari gifise muri kano kanya mwami Umu- umwansi turararamuye amaso kuri wewe kandi turategeze satani Im Namen Jesu Christi.
mwami najyanza kugwa mu izina rya yesu kirisito haleluya umukozi wawe ashobore kugukorera yidegembya yewe mwami kuko wamutoye mwami kandi waramuhisemwo ku bw'icyo gikorwa nyene mwami izina ryawe nirihabwa icubahiro izina ryawe nirihabwa icubahiro umwaka w'intama ahabwa icubahiro ubundi bibe bidashira dushimire umwami turagushimiye mwami kuba kino gihe cy'ubuntu nuturongore kandi uyobore mwene data mwami nukomeze kumuhezagira ukore ku buryo aba umugisha ku bandi uhezagira abantu bawe izurike n'ejo uzubahezagire hezagira abo watoranije mwami aho ariho hose mwami waratugiriye ubuntu mwami uzokomeza ku- gukora mwami nuhamagare abanyuma mwami n'abari mu bushinwa n'abari muri tayilande n'ahandi yewe mana nuhamagare abanyuma nuhamagare abanyuma mwami urakoze ku bw'ibyo nuhabwa icubahiro nuhazagira abaje kuno mugoroba nuduhe tugumye mu mugozi w'urukundo mwami gushika aho tuzibonera ibyo twizeye niryo sengesho ryanje yewe mwami haleluya Ah, izina ryawe nirihabwa icubahiro amen